iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi kuri ino saha duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye muri afurika abasirikare ba kenya bashika kuri ndwi baraye bishwe abandi babiri barakomereka nyuma y'igitero ca bombe cagizwe ku muduga w'igisirikare hafi y'ikigwati ca somaliya na citwa dobli ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri vyatangajwe n'abategetsi kumwe n'abanyagihugu babibonye uwo muduga wari umwe mu miduga ya gisirikare yari mu bikorwa vya gisirikare vyo kugenduza ku karere mw'ijoro aho wasambugwa bikomeye n'iyo bombe umusirikare wa somaliya atashatse kwivuga amazina avuga ko yabonye ibiziga vy'abasirikare ba kenya eh, indwi hamwe n'abandi babiri bakomeretse cane umugwi w'abagwanyi ba el shabab bari- baritiriye ico gitero bavuga ko bishe abasirikare ba kenya cumi na batanu igisirikare ca kenya ntikiratangaza amakuru y'igitigiri nyaco c'abasirikare baco baguye muri ico gitero mu ndwi iheze igitero kindi ca bombe benico carahitanye abasirikare ba somaliya batari bake congera conona umuduga w'igisirikare ahandi naho afshan akbal umushikiranganji wa pakistan ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yaraye acitse ku icumu mu gitero cagizwe kuri we mu ntara ya punjab hagati mu gihugu igipolisi kiremeza ayo makuru congera kivuga ko uwo mushikiranganji yarashwe mu gitugu ku kuboko kw'uburyo akbal yaciye atwagwa byihuta ku ku ivuriro riri hafi y'aho icyo gitero cyabereye Abanya- abaganga bamuvuye batangaje ko amagara yiwe atari abangamiwe cyane aho yaciye ak- akugwa kuri iryo vuriro atwagwa na kajugujugu ku mugwa mukuru wa lahore aho abandanya kuvugwa agbale yarashwe n'inkoho inshuro zibiri aho yariko yurira umuduga avuye mu kibanza eh, caberamwo inama n'abanyagihugu mu ntara aturukamwo umwe mu bategetsi bakuru b'igipolisi cy'ako karere yabwiye abamenyeshamakuru yuko uwagize icyo gitero yari umusore w'imyaka mirongo ibiri irenga ko mike ubu akaba ari mu minwe y'igipolisi uwo musore yagize icyo gitero yabwiye igipolisi yuko yari afise umugambi wo kwica uwo munyepolitike kubera batari basangiye idini n'ivyumviro vya politike mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji n'ubushikiranganji bwa pakistan shahid eh, Kavgan Abasi umushikiranganji mukuru aranegura ico gitero yongera asaba ko igipolisi cotanga icegeranyo c'amatohoza y'ico- y'ico gitero mu maguru masha leta zunze ubumwe za amerika yaraye isohoye urwandiko nayo nyene inegura ico gitero kuri uwo mushikiranganji yongera imwifuriza gukira bidatevye igitero ca bombe ikomeye cane kandi caturikiye mu musigiti wariko ukorerwamwo ibikorwa vy'amatora mu bumanuko bushira ubuseruko bwa afghanistan ico gitero cahitanye abantu cumi n'indwi bariko barasenga gikomeretsa abandi mirongo itatu na batatu ico gitero kibaye inyuma y'aho umuntu atazwi yitwaje inkoho mu buraruko bw'intara ya afghanistan anyuruje uh, umugwi ugizwe ahanini n'aba enjeniyeri b'abahindi ico gitero cabereye ku musigiti eh, mu ntara ya coast iri ku mupaka wa afghanistan na pakistan abdul hanan umukuru w'igipolisi muri iyo ntara yavuganye n'ijwi rya amerika aremeza igitigiri c'abahitanywe n'ico gitero yamara avuga ko gishobora kuduga kuko bamerewe nabi ntawe uriyitira ico gitero abagwanyi b'abataliban barahakana bavuga ko atari bo bakikoze handi naho mu burusiya alexi navalny umunyepolitike atavuga rumwe na leta kandi azwi cyane muri icyo gihugu yarekuwe n'igipolisi inyuma y'aho yari yatabwe muri yompi we n'abamushigikiye amajana n'amajana bose bafashwe bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza iyimikwa icese rya perezida vladimir putin mu- muri manda yiwe ya kane ibirori vyo kwimika perezida putin aheruka gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu bitegekanijwe kuba kuri uyu wa mbere itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu imyiyerekano kwiyamiriza ivyo birori yari yateguwe ku mugwa mukuru w'i moscow no mu bisagara mirongo icenda vy'igihugu ku munsi wa gatandatu navalny yanditse ku rubuga rwa twitter yiwe ejo ku munsi wa mungu avuga ko yarekuwe hirya y'ejo ku munsi wa gatandatu niho navanli kumwe na bagenzi be mugenzi wiwe na nikolayi leiskin bafatwa batwagwa batabwa muri yompi inyuma y'iminota mike navani ashitse mu kibanza cy'imyiyerekano hagati mu gisagara cya moscou navani n'umunyepolitike yimwe uburenganzira bwo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa gatanu y'umwaka ejo ku munsi wa gatandatu hirya y'ejo ku munsi wa gatandatu yari yabanje kwinyegeza kugira ntafatwe n'igipolisi atarashika mu kibanza cy'imyiyerekano cyiswe pushikasaya square amaze amaze gufatwa yagirijwe ukugumura abanyagihugu mu myiyerekano itari yemewe n'amategeko ayo n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashyikirijwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye mubandanye mwumviriza ijwi ry'amerika
urakoze oriane ku makuru wejeje kudushikiriza uno munsi kwa mbere niho ingingo urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza itangazamakuru mu burundi sense rwafashe ku munsi wa gatanu uheze yo kugara imirongo ya fm ya radiyo ijwi rya amerika na bbc mu kiringo c'amezi atandatu ritegekanijwe ko ija mu bikorwa mu itangazo radiyo ijwi rya amerika ryari yiyamirije iyo ngingo yo guhagarika ibikorwa vyayo umuyobozi w'ijwi rya amerika amanda bennett yagize ati twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu burundi ibuza radiyo ijwi rya amerika gutangaza amakuru ati abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika bazeye amaso ku iradiyo ijwi rya amerika ibaha amakuru y'imvaho amakuru ataho yegamiye kandi adaca ku ruhande y'ibibera hirya no hino ku isi ari nacyo gituma iyo ngingo ibangamiye abarundi babujijwe kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe bihambaye igihugu kirimwo ayo makuru arateye agahinda cyane muri iki gihe iyo ngingo y'urwego sense yafashwe haheze umunsi umwe amakungu yibutsa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru umunsi usaba ibihugu gukura aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika bizobandanya kumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo yacu migufi short waves ku buhinga ngurukanabumenyi hamwe no ku mirongo ya fm kuva mu bihugu bibanyi by'uburundi tukuri ku nkuru yafashwe n'urwego sense mu kiganiro mugenzi wacu frederic nkundikije yagiranye na karenga ramazan ajejwe urwego sense yaravuze kuri zimwe mu ngingo avuga ko zatumye bugara radiyo ijwi rya amerika ku mirongo yayo ya fm
ubwa mbere mukwiye kumenya yuko urwego sense ni urwego rw'igihugu cy'u Burundi rwigenga kandi rugenda rukurikiranira hafi imirimo y'amaradiyo amateleviziyo n'ibinyamakuru ni ukuvuga ni urwego ruri hagati abatanga amakuru n'abumviriza amakuru rukaraba yuko amakuru n'ibindi byose bica mu maradiyo mu binyamakuru bishyikirizwa bisunze amategeko abo rero ku bijyanye n'iyo radiyo ya yuwani ya vore amerika ni uko hari ibibazo byagiye birashika na cyane cyane nyamukuru ni ikibazo y'uko mwahora mukorana ni radiyo zari ngaho iwacu zifise amategeko zikorera ku mategeko yasenze zimwe zikaba zarugawe zimaze kugarwa rero aho twace tubandanya tumva yuko vadamiri ibandanya isamirana ku mihora yasanzwe ikoreshwa n'izo radiyo icyo ni icya mbere kandi bikaba byarenze n'amezi menshi icya kabiri ni uko tuko turaraba tumviriza amakuru twace dusanga yuko hariyo n'abandi bantu mwaha akazi bitaciye mu mategeko uko tubibaza abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi kandi ugaca usanga hariyo n'umutahe mpuzamakungu waratanzwe kuri abo bantu tutarinze tuvuga n'ibindi biganiro byagiye biraca ko tugasanga bihengamiye uruhande rumwe n'ikindi gihe uca usanga bitatojwe bihagije kugira ngo ayo makuru mutanga kugira ngo agende yumvirizwa n'abantu bose mwavuze ikibazo cyo kumva ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mu bindi binyamakuru canke mu yandi maradiyo murafise ubuhinga bukomeye cyane rwose mu kumenyesha amakuru mushikantahe ramazan karenga murazi ko hariho uburyo bwa none bwo gushobora gufata ibiganiro vyatangajwe n'iyindi radiyo bigashirwa ku yandi maradiyo maradiyo aho mwaratohoje neza mubona ko ari amaradiyo akorana n'iradiyo ijwi ry'amerika twaratohoje neza cyane uwo muvugana n'umuhinga yakoze aka kazi imyaka irenga mirongo itatu n'ibiri murabizi twakoze mu radiyo nyinshi cyane mpuzamakungu hanyuma turazi ukuntu umuntu acisha mu amakuru mu muhora ibyo tuvuga rero twebwe ni umuhora watanzwe n'igihugu cy'u Burundi abantu bakwiye kubimenya icyo twita furikanse furikanse mukorera mu ngahe burundi ni furikanse itangwa n'ikigo cyitwa ARCT agence de regulation de controle de telecommunication hanyuma uwo muhora wari watanzwe ku umwe muri izo radiyo navuze ariko ugiye gufyonda kuri uwo muhora ukaca usanga hashamo voile d'amerique ico ni kosa rikomeye ubuhinga turabufise twarabwigiye twamaze imyaka myinshi dusamirana turazi ko mwari mufitanye amasezerano mugacisha ibiganiro kuri izo radiyo kandi byari birekuriwe n'amategeko ariko mu gihe rero iyo radiyo imaze kugagwa bamaze kwitwa yuko bacumuye umuhora w'iyo radiyo tugaca tubandanya ibibandanye isamiranya kuri voile d'amerique turabona ico ni ikintu kitemerewe n'amategeko ku gihugu cose kiba kizi yuko gifise amategeko agenga amaradiyo iyo ngingo isa n'iyaje nk'icaduka cane cane aho novuga ko iradiyo ijwi ry'amerika ikintu coba caratumye mufata iyo ngingo ata no guhanuza canke ata no kugabisha coba ari ikihe ndakubwiye twebwe hari ingingo hari igihe zifatwa zitarinza kugabisha nk'icyo ni uko yoba yari umuntu yoba yakoresheje umuhora utarekuwe n'amategeko aho ndi tugabisha radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muri icyo gihe bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya makamba basabye urwego sense n'iradiyo ijwi ry'amerika kugiranira ibiganiro kugira ntibabure amakuru bafitiye uburenganzira umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika Chris munezero yarahaye mikoro abo banyagihugu bo mu gisagara cya makamba iyo ngendo yakiriye nabi vayo makweri kuko amakuru yatumenyesha twarumva amakuru yo hirya no hino bumva baca bafata nk'iyo ngingo wumva hari umunyagihugu yonezeza kandi yakumviriza amakuru hirya no hino nk'iryo cyo rya amerika yatangaza amakuru nk'iya radiyo vrema yatangaza amakuru neza kandi benshi bayakunda kuyatekereza cyane sinzi nk'abandi ku cyumva cyanje bakunda bampomve mwenda yakiriye nabi kubera yashikiriza amakuru meza meza cyane kandi ni byiza cyane ibyo dushikiriza byose ijwi rya amerika abantu bafata uwo murongo bakawugara atakoze abo bakoze canke ata kuriko ata kimo cyo kiko kiravugwa ata kubesha kurimo boteza gukora ikintu bivanye nico nikoza bakoze ukuri ukavuga uko kuri hama ari kinyoma naco naco bakagihanura kikava mu nzira
aya twabwo tuyakira nabi gusa mu kuyakira nabi kuwacu utandukanya n'umuntu n'umuntu wayikunda iyo radiyo birakubabaza utayikunda naho uteza kubatinibanya busa kuyugaranye nzohomba rwose mugabo ngira bazobihinyanyura mu nyuma kubera nahora menya utuntu two hirya no hino nzoba mpomvye information mu gihe ikimenyeshamakuru gihagaze ibihomba vyo ntibibura vrema mu gihe wumva birinze bihagaraha byose siba ingorane amakuru ntushobora kuyamenya cagorana gusubira kuronka hari nk'ikintu usanga kiretse kuvuga ngaha mwumva asanga hariya barakivuze uhuye rero murumviza ijwi rya amerika bikaca bisaba kumenya iyo nkuru ngiye nava ugashobora gushikiriza abandi batabumvise bye nabo cyangwa se kuvuga ngo aha mugabo hariya bakayivuga urumva ahubwo n'ubuhombe iradiyo niya muntu uwo ari we wese yifuje kuyumviriza kirashobora kunyigisha ibyayo ugasanga iramwonone nicyo gituma kene ushobora kuvuga ati nta ngorane nibandanye ikora kuko twe turayumviriza cyane none bivuye hejuru ko atasho tugira bivuye hejuru nacyo tugira ni ukuvuga bayirekuye ikaguma ikora twebwe nta ngorane tutegezwa kuyumviriza kuko iri ku mirongo akaradiyo ndakugureje nkumva iguyemo ntegezwa kuyitegeza uko byahora nuko yobandanya akora je nivyo mbona mu ncamake leta ahanini iyo ngingo imaze gufatwa ni ukuvuga imaze gufatwa haca haba iki haca haba kumvikana bakagenda bagasigururanira icyabitumye bakicara hamwe bakavugana ku buryo icyo kintu cyabitumye kigatoyerwa umuti nka leta bo nk'uko yafashe iyo ngingo yo kuyakura yo kuyakupa amezi atandatu sinzi ibiti biba yarafashe kugira ngo yakupe mugana wenyine hari akantu katameze neza umuntu ayumva kuri seki kuri porokote yabwo y'abayikubye hariho porofi iwabo mwumva ihari hari ikintu cy'idongo cy'umuco kitarimwo kitaboneka neza sinumva igituma bakupa ayo maradiyo kandi ajeje kumenyesha amakuru ku isi yose mugabo bakaca bashimira kuyakupira kandi twari dusanzwe dukuraho inkuru kwayo maradiyo bakaca bashima kuyakupa igituma atazoshika hariho ifise abanywanyi benshi abanywanyi bazoshobora kubaza hama badutorera igituma iyo kimwe novuga ni uko bene amaradiyo bokwihangana ntibazoca babivamo ntibasubire kurondera iryo jwi gusa bazobirondere mugabo mu nyuma ntibazoca bagabanya ku byo bahora badushikiriza ahubwo bazokongereko kubera umuntu azize ukuri ntacyo bitwaye agiye amakuru ntabwo asubira kumva nani ashobora kuba nzoba mpomvye iyo fa- ubijanye n'iyo ngingo izofatwa ejo ndibaza ko leta iryo jambo ryo kugarira radiyo yoyihagarika mu kutangaza amakuru ntiturira ivuga amakuru aba yabaye kandi amakuru batohoje nico gituma mvuga ati rero iyo ngingo bomanza akayibangira umaze gufata ingingo ugaca ugira ko wuga ikintu n'abanyagihugu umva ntibagwa neza gusa nuko ataba bafise icyumviro ngo bagiserurire umva radiyo baba baseruye ko icyumviro kiyuga n'umunyagihugu nawe muto muto wumva icyumviro ashobora gitura he
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu radiyo ijwi rya amerika i washington dc naho ku bijanye n'imyiyamamazo yo gutora ego canke oya ku ibwirizwa shingiro ryahinyanywe mu burundi umugambwe iprona ejo kuwimana wagiye kwiyamamariza gutora ego muri komine ya mutaho mu ntara ya gitega hagati mu burundi gaston sindimwo na abel gashatsi ayoboye uwo mugambwe niho bari bari mu majambo yavuzwe ahanini yahagaze ku guhumuriza ababa mu bigwati vy'abatutsi bateshejwe izabo mu ntambara yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidel antoine sabimana ku mugwa mukuru wa komine mutaho ni kilometero mirongo ine na bibiri uvuye ku mugwa mukuru w'igisagara ca gitega hari hahuriye abadasigana bayiprona bavuye mu makomine ya bugenda na mutaho na makomine afise kahise k'intambara y'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu kuko yatumye aba mu makomine afise ibigwati vy'abatutsi bateshejwe izabo bigaragara ko benshi mu baca muri ayo makomine bakorera muri ivyo bigwati bitwaza imibereho y'abo bateshejwe izabo umwe mu banyagihugu baba muri iyo site yatubwiye ivyo babwirwa n'abanyepolitike bagendera ku bijanye n'amatora yimirije tuzoba twirukanye abazungu ngo bahora batuvugira ngo tumwe muri site ngo bazosha batora itegeko ry'uko ca du- baduhungura ku nguvu ngo ata kindi kintu na kimwe gisabwa niyo aramuka aduhemukiye afise imiryango nawe iri mu bateshejwe izabo azoba nawe yihemukiye kuri izo mpungenge abel gashatsi umukuru w'umugambwe iprona yahumurije nimwatora yego muzoba mutoye ahubwo gutsimbatarira hajya mu muri ntibazobahendereye kuko muzoba mutoye umutekano muzoba mutoye kazoza kanyu nta kibondo byanyu ku bwa abel gashatsi hari hageze ko iprona isubira kurongora igihugu muratora yego maze mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twisuganye nta nkeka itona iragisubirako nta bwoba n'igihe byogora na gato n'igihe byotugora Ni- n'imiburiburi tubuze umukuru w'igihugu tuzoronka icegera tubuze icegera tuzoronka umushikiranganji wa mbere itora ntizobura n'umwe muri abo naho gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yamenyesha abari ngaho ko ibibazo uburundi bwagiye buracamo vyatewe n'abo yitaba pdc pdc ni umwe mu migambwe yarikomeye ku ntwaro y'abakoroni akaba ari n'umugambwe wahiganwa n'umugambwe iprona aho pdc yavuga ko kwikukira k'uburundi hataragera abagandaguye kwa gasore nibo bashatse kutuzamwo amacakubiri amacakubiri y'ubwo amacakubiri y'intara abo nabo ni baba pdc bashaka yuko umugambi wese kanayipona bawugira ikiraro cabo kugira abarundi bagume mu macakubiri ingorane zabaye muri iki gihugu cose abadasigara na ba pdc baje batwara umugambi wese kanayipona abo ba pdc nabo uno munsi bari mu migambwe yose bari muri iprona gusa ku mugambwe w'iprona kabaye n'akajya ko kwerekana ku mugaragaro bamwe mu banyepolitike bavuye mu yindi migambwe bakinjira muri iprona uyu ni umwe muri abo banyapolitike avuga ko yahora ari indongozi muri fnr twebwe twahoze turi mu ndongozi eh, zikomakomeye ku rwego rw'igihugu mugabo kubera yuko twasanze ibyo bavuga ku mugambwe w'abadasigana iprona bavuga yuko ari umugambwe w'abanyakibi umugambwe w'amacakubiri umugambwe w'abatutsi mugabo tugiye kubisuzuma twasanze atari byo twese twahisemo kwisubirira umugambwe wabasogokuruza gasosi ndimwo mu ijambo ryiwe yavuze ko baza biyitirira iprona mu kwigisha oya nibafatwa bazoshengezwa imbere y'ubutungane mutaho fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika muri icyo gihe umugambwe sawanya frodebu wiyamamarije gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ejo ku munsi w'imana muri zone buterere komine ntahangwa mu gisagara cya bujumbura abari mu rwego nyobozi rw'uwo mugambwe bemeje ko hamwe iryo bwirizwa shingiro ryokwemezwa inkingi za demokarasi zoba zisenyuwe n'inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu remo nzimana wapukutoye watora neza uyu ni leonse ngendakumana icegera c'uworongoye umugambwe forodebu uyu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wemeje kuri ko urashimangira kwigisha gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe abari mu rwego nyobozi rw'umugambwe forodebu bati ni ugutora oya kugira ntibahemukire abafashije uburundi gushika ku masezerano y'arusha pierre claver nahimana ni umunyamabanga w'umugambwe forodebu oya izira guhemuka ntizishobora guhemuka oya inzira guhemuka ntizishobora guhemukira ndadayemera ikiyo ratuzanye muri demokarasi oya inzira guhemuka ntizishobora guhemukira mandela yaduhaye amasezerano yarusha oya inzira guhemuka ntizishobora guhemukira nyerere yaduhaye amasezerano yarusha uwaserukiye abakenyezi bari muri uyu mugambwe babona ko ibintu bizokunyuka mu gihe iryo bwirizwa ryo kwemeza micheline odette ati abakenyezi nibo batekera bakireka n'abana iyo ibintu bibaye nabi mu gihugu bashingiro ryarizo ritogwe muze mutore oya kuko rero oya muzaba muhakanye ayo mabi yose ari mu bwirizwa shingiro ugomba kudusubiza kuwirukana imizigo n'abana ku mugongo icegera c'urongoye frodebu leonse ngendakumana mu kwerekana igituma uyu mugambwe wahisemwo gutora oya yashimikiye ku kamaro amasezerano yarusha yazaniye igihugu c'uburundi ayo masezerano y'iyarusha yatumye hagaruka umwizero mu gihugu ko abahutu abatutsi abatwa abaganwa bagiye kubana neza atawukumiriye ubundi atanyagupfa atanyagukira atamwana n'ikinunu iyo ndongozi ikagira amakenga ko ibintu bishobora gusubira inyuma mu gihe iryo bwirizwa rihinyanyuwe ryo kwemezwa ariko ritaje gutorera umuti ibibazo abarundi barimwo afatira akarorero ku ngingo y'ikugara amaradiyo abiri mpuzamakungu mu burundi mwumvise niho twari twarirukiye kubera twumviriza amakuru baraye bahugaye mwarabyumvise wadi amerike barugaye bibisi barugaye isanganiro bagira bugare erefi bagira bugare n'iyi minwa bazoyishona iyi mibona dufite umugambwe sawanya forodebu wiyamamarije muri zone buterere ku munsi ugira gatanu w'imyiyamamazo ukaba ubikoze nyuma y'uri ku butegetsi bwisha gutora ego wabikoze kuri uyu wa gatanu muri zone ngagara mu gihe fnl irongowe na jacques bigirimana nawo wiyamamaza wigisha gutora ego wiyamamarije mu ruziba zone kanyosha komine muha ibikorwa byo kwiyamamaza bizorangira ku igenekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni ukaba wamenyesheje abiyandikishije ko igikorwa cyo gutora ikarata y'amatora kizotangura ku igenekerezo rya cenda ukwezi kwa gatanu gushika kwa cumi na gatatu ku kwezi nyene muri zone ya buterere mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura remunzimana ijwi rya amerika
ku makuru yerekeye inkino zabaye mu mpera zindwi turangije mu karere k'ibiyaga binini duhere mu rwanda aho dutega amatwi umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandinda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru muri afurika imikino yo mu cyiciro cy'amatsinda yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize ejo ku cyumweru ku isitade ya kigali i nyamirambo ikipe ya rayon siporo yo mu rwanda yahuye na goromahia yo muri kenya abantu bari uruvunganzoka ku buryo imyanya yo kwicaramo yari yabaye mikeya ku munota wa cumi w'umukino Meddy Kagere rutahizamu w'umunyarwanda ukina muri Gor Mahia yafunguye amazamu nyuma yo gusiga Faustin Usengimana ukina mu bakabiri ba Rayon Sport hanyuma agacenga n'umunyezamu Eric Ndayishimiye bakunze kwita bakame abakinnyi ba Rayon Sport bahise bagwa mu kantu kubera icyo gitego cyaje kibatunguye gusa ntabwo bacitse intege kuko ku munota wa makumyabiri na kabiri Eric Rutanga yishyuye iki gitego kuri Kufran nyuma y'iki gitego cyo kwishyura aya makipe yombi yakomeje gusatirana ari nako abakinnyi imvura ibari ku mugongo mu gice cya kabiri amakipe yakomeje guhatanira amanota y'umunsi wa mbere ku ruhande rwa Rayon Sport Hussein Shaban na Christ Mbondi bakoze iyo bwabaga mu gusatira izamu rya Gor Mahia abakinnyi ba Gor Mahia nka Francis Kahata Medi Kagere na George Odhiambo nabo ntako batagize ngo bashakishe igitego cy'ikinyuranyo ariko umupira urinda urangira amakipe anganya igitego kimwe kuri kimwe tukina umupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru twatangiye mu rwanda hazatangira irushanwa rya sekafa ku makipe y'ibihugu y'abagore amavubi y'abagore ayobowe n'umutoza jean batiste kayiranga yatangiye umwiherero christine mukangoboka umuyobozi wa komisiyo y'umupira w'abagore mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa atangaza ko minisiteri ya siporo n'umuco yabageneye inkunga ikenewe mu myiteguro Eh, nshobora kukubwira ngo uyu munsi batanze wenda amafaranga ya ariko tugasanga hari ibindi bikenewe byo kongerwamo ni ni ibiganiro bigenda bikorwa ariko inkunga yo irahari ese ubundi ikipe y'igihugu y'u rwanda mu bagore ihagaze ite mu ruhando mpuzamahanga twongere twumve christine mukangoboka dukora selekisiyo y'ikipe y'igihugu twagiye tubona ko dufite abakinnyi bashoboye kandi mu byiciro bitandukanye ubwo rero navuga ko hari icyizere gihari cy'uko mu minsi izaza tuzaba dufite ikipe y'abagore ifite uko ihagaze mu makipe yo kwitonderwa cyane muri iri rushanwa rya sekafa ku makipe y'ibihugu y'abagore twavuga uganda kenya na tanzania yari claude munyandinda i kigali tuve mu rwanda dukubitire mu burundi aho ihiganwa ry'abasiganwa n'imodoka ingozi ryarangiye ejo ku munsi w'imana ku nshuro ya mbere muri iryo higanwa harabonetse umwigeme ahiganwa mu bagabo ibyo bikaba byaranejereje abatunganije iryo higanwa bagahamagarira n'abandi bakenyezi kwijukira urwo rukino ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze ihiganwa ry'abasiganwa mu gutwara imiduga ryatanguye kuri uyu wa gatandatu ku munsi wa mbere w'ihiganwa abakinye bahiganiwe muri zone ya mivo muri komine ya ngozi y'intara ya ngozi kuri uyu w'imana ihiganwa ryabereye ahitwa mu vyegwa vya ngozi ni mu kiyaya kigabura amakomine ya ngozi mwumba na gashikanwa ni urukino rwitabiriwe n'abanyagihugu benshi cyane n'umukuru w'igihugu petero nkurunziza akaba yararukurikiranye mu ntango hahiganwe imiduga cumi n'ibiri ariko icenda niyo yashoboye kurangiza ihiganwa muri iyo icenda itanu gusa niyo yashoboye kuronka amanota ikibanza cya mbere kikaba cegukiye uwitwa valeri bukera mu miduga itarose amanota harimwo iyigendeshwa n'umwigeme njeneza bianca kuva iryo higanwa rivugwa mu burundi nibwo bwa mbere habonetsemo umwigeme canke umukenyezi tumaze kwegera uyu mwigeme yaratubwiye uko yiyumvise ku munsi wa mbere w'ihiganwa yumvise neza cyane kuko ni ibintu nkunda kuva kera ariko sinari bwigere ndonka ukaza no kubikora Ama- nama nja kuziraba ndakunda kuziraba cyane rwose ibintu byi- byo kuhiganwa by'imiduga karumva nahora kubarorera gusa ariko ubu rero narahagurutse ko nararonse abantu benshi banakuraja bambwira yuko nopima nanje nkagerageza ndaronka amasponsor na cyane cyane nkashaka gushimira ababyitayeho cyane kugira ashobore gushika ngaha uwitwa momo mushanari hamwe na christian remezo aribo bashoboye kugusa cyane kugira ashobore kugira umwigeme njeneza aratubwira aho yakuye icyiyumviro co kuja mu higanwa ryo gusiganwa n'imiduga icyumviro cyavuye yuko nari nsanzwe ndabikunze ni- kandi nakuraja n'abandi basanzwe babikunda ko kwikuramo ubwoba ego na jewe ko ari irya mbere ry'iwanje narifise ubwoba ariko kwisi uko ugum- ugum- uzuragira niko ubwoba bugenda burahera muri iryo higanwa njeneza bianca ntiyariko atamba yirorera harimwo n'uyundi yitwa niyo nkuru brandine uyo ntiyanyonga imodokari ariko yari umudereva wa kabiri kuba habonetse abakenyezi nk'abo bitabira ihiganwa si ku busa amenyesha ko agiye kugira inguvu zishoboka kugira nawe azotahukane ikibanza cyiza mu mahiganwa azokurikira ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika ku mirongo migufi short waves
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.